turashimye ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda mukatwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda turi kuri voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda i kisoro noheli nziza rero bakunzi bacu twizere ko ibasanze amahoro mu miryango yanyu abo bisanze mutorohewe twifurije koroherwa mu byo murimwo bibagoye uno munsi ibiganiro byacu birahinduka gato umwanya munini mwahora mukurikiramwo amakuru twabahebeye kugira ngo mwipfurizanyemwo noheli nziza turaza rero kubahamagara tuyage mutubwire uko noheli muhava mwihimbaza twongera tubashiramwo uturirimbo tubafasha kwihimbaza neza kuri mikoro uno munsi muzindukanye na diane ninahazwe nijewe nabateguriye nkaba ngiye kubashikiriza ibiganiro vya mbere vya kino gitondo akaririmbo ka mbere duhereyeko ni akaririmbo kitwa rya joro karirimbwa na josh ishimwe wo mu gihugu c'u rwanda kabashimishe rero cane noheli nziza bakunzi bacu bacu
josh mu gihugu cy'u rwanda ati rya joro ryatowe i bethlehem iyo yezu yavukiye mu myaka yahera noheli barahimbaza cyane uno mwaka co kimwe no mu mwaka uheze yamara siko biri umunezero si mwinshi haba i bethlehem canke yeruzalemu kubera ingwano ibandanya hagati ya israel na gaza mugenzi wacu fidele niyongabo aratubwira uko vyifashe ivyishimo n'igishika vyahora biranga umunsi wa noel mu gisagara ca bethlehem kiri mu ntara ya cisjordania yigaruriwe na israel ntivyibonekeje muri iki gihe amatara y'iminsi mikuru n'igiti amahanga mu bisanzwe bishariza ikibanza kizwi ko ariho yezu yavukiye ntabihari ingenzi nyinshi cyane z'abanyamahanga zahora zuzurana muri ico kibanza ntizitezwe co kimwe n'imikangara iririmba yahora ihakoranira uko umwaka utashe mu ntumbero yo guhimbaza noel ntayihari inteko zijejwe umutekano z'abanyapalestina inteko zijejwe umutekano z'abanyapalestina zarashize ikirindiro hafi y'isengero ibonwa nk'ikibanza yezu kristu yavukiyemwo umukuru w'igisagara ca bethlehem anton salman yatangaje ko ubutumwa bw'ico gisagara bwamye ari ubw'amahoro n'umwizero yavuze ko muri iyi minsi barungikiye amakungu ubutumwa bw'amahoro n'umwizero yamara yatangaje ko amakungu ategerezwa gukora kugira ahagarike ububabare bw'abanyapalestina umukuru w'igisagara ca bethlehem anton salman yavuze ko urugero rw'ubushomeri rugera ku bice mirongo itanu ku ijana ni ukuvuga ibirenga ibice mirongo itatu ku ijana umuntu abigereranije n'urugero rw'ubushomeri rubarizwa mu bindi bice by'intara ya sijordaniya nk'uko ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganji bujejwe ikigega bw'abanyapalestina bivyerekana guhagarika iminsi mikuru yo guhimbaza noel bizogira ingaruka zikomeye ku butunzi bw'igisagara ca bethlehem igisata c'ingenzi cinjiza hafi y'ibice 70 kw'ijana vy'amafaranga ico gisagara kironka menshi muri yo mu gihe ca noel igitigiri c'abagendera igisagara ca bethlehem caragabanutse bikomeye imbere y'igihe ca covid 19 abantu bagera ku miliyoni zibiri baragendeye bethlehem mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda yamara baragabanutse bashika ku bari munsi y'ibihumbi ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane vyatangajwe na jiris kumsiye umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ivy'ingenzi bw'abanyapalestina bethlehem n'ikibanza gihambaye cane mu mateka y'abakristu yamara abakristu ni igice gitoyi c'abantu bagera ku miliyoni cumi na zine baba mu karere gahezagiye hari abagera ku bihumbi ijana na mirongo inani na bibiri muri israel ibihumbi mirongo itanu mu ntara ya sijordaniya na yeruzalemu n'igihumbi n'amajana atatu mu ntara ya gaza nk'uko ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika bivyerekana mu gihe ingwano mu ntara ya gaza yatumye ingenzi n'abaja gusenga birinda kuja mu gisagara ca bethlehem yatumye kandi ubwicanyi n'uruhagarara vyiyongera mu ntara ya sijordaniya abanyapalestina barenga amajana umunani barishwe mu bitero vya israel ni mu gihe abanya-israeli batari bake bishwe mu bitero vy'abagwanyi b'abanyapalestina mu gitero cakozwe ku itariki indwi y'ukwezi kw'icumi k'umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu mu bumanuko bwa israeli abagwanyi b'umugwi hamas bishe abantu bagera ku gihumbi n'amajana abiri benshi muri bo bakaba barabasivile barongeye bagira imbohe abantu barenga amajana abiri na mirongo itanu fidela niyo ngabo urakoze hagati aho mu ijambo ngarukamwaka rya noel papa francisco yama ashikiriza abakardinale bose uko umwaka utashe kuri noeli yarateye ivyatsi uno mwaka yivuye inyuma ico yise ubunyamaswa bwa israel kubera ibitero vy'indege beruka guhitana abana indwi bo mu ntara ya gaza muri iryo jambo yavugiye ku kirimba ciwe i roma ku munsi wa mungu umwungere wa ekleziya katolika papa francisco yagize ati e ieri sono stati bombardati bambini ejo abana batewe bombe ubu ni ubugizi bwa nabi ni ubugome si intambara sinshobora kureka kubivuga kuko byambabaje umutima voglio dirlo perché non è guerra, tocca al cuore kuri ano majambo israel yaciye yishura papa francisco imubwira ko ivy'intambara yayo muri gaza yoza aravyegera kure kuko ku bwa israel umwungere wa ekleziya katolika ahengamiye ku ruhande rwa gaza itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya israel n'ayandi makungu rigira riti papa francisco yarakwiye kunebagura abakora iterabwoba gusa ivyo avuga ntibijanye n'ibiriko biraba binyuranye n'ukuri kw'intambara yo guhangana n'intagondwa israel irimwo yarakwiye kunebagura intagondwa akwiye kuvavanura na kamwana w'amama kiwe ababuranira abasivile bo mu ntara ya gaza nabo bemeza ko abahitanywe n'igitero c'indege papa francisco yateye ivyatsi bose hamwe ari cumi kandi bakomoka mu muryango umwe aba barimwo abana indwi bababaje papa francisco n'abandi batatu bakuze indongozi zo muri gaza zavuze ko abaguye muri ico gitero cakomerekeje cumi na batanu ari abamaratiri b'inzirakarengane israel yahakanye amakuru avugwa n'uruhande rwo muri gaza ivuga ko ibibombe vyabo babiteye ahari ibirindiro vy'abagizi ba nabi batigeze bamwijagura ku basivile mu gihe papa francisco yise ico gitero ca israel ububisha butagira izina israel muri iryo tangazo yamusubije igira iti ububisha n'abakora ubunyamaswa ni intagondwa zibesha ko twishe abana kugira ngo zibone aho zihera mu kwica abana ba israel ububisha ni ukugira ingwati abantu bagera ku ijana barimo inzoya n'abana mu kiringo c'iminsi amajana ane na mirongo ine n'ibiri bakabafata nabi ariko ikibabaje papa yahisemo kwihoza ibi vyose ijwi ry'amerika reka ivy'intambara tube turabibangiriye gato kugira ngo twinjire mu mwuka wa noweli kuba twumva muri ahari intambara ku ijwi ry'amerika tubifurije ko noheli yo mwaka uza izobasanga muri mu mahoro n'amahonda umunsi wa noheli rero murazi ko benshi bawitirira uw'abana mu bihugu bimwe bimwe umwana yitega ko banamuha akaganuke bitirira pere noel muri iki gice ca kabiri c'ibiganiro vyacu turaja irya nino ku isi turaba uko uwo munsi wa noheli uriko urahimbazwa mugenzi wacu tim ishimwe adushikane muri croasi aho abawuhimbaje bawusangiye n'abana bo mu bitaro mu buryo bwihariye itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwezi kwa cumi n'abiri buri mwaka ni umunsi ukomeye wumvikana nk'uwinjiye mu buzima bw'abakristo aho bari hose ku isi uyu munsi witwa noheli benshi mu bakristo bavuga ko ari umunsi bibukaho ivuka rya yesu kristo hari benshi bemera noheli ariko bakayisanisha cyane n'umunsi w'abana aba nabo bisa koko nk'ibyabagiyemo aho bumva ko ari umunsi wabo ndetse baba bategereje guhabwa impano byanga byakunda dufatiye urugero muri croatia igihugu kiri hagati ndetse giherereye ku gice cy'amajyepfo y'uburasirazuba ku mugabane w'uburayi abana barwariye mu bitaro byo mu murwa mukuru zagreb bahawe impano n'abantu b'abakoranabushake babikoze ahantu hane hatandukanye harimo n'ibi bitaro batanga impano magana atanu zirimo n'ibitabo aba bakoranabushake bakoze ibi babikoze mu buryo bugaragara nk'ubutangaje kuko babikoze basa nk'aho babanjije kubyitoza kuko bigaragara ko atari umuntu wese wabikora muri ubu buryo bambaye imyenda y'amabara y'umutuku n'umweru isa nk'iyabaye ikirango cy'uyu munsi mukuru bari bambaye n'imigozi ikomeye bamanukira ku gisenge cy'ibitaro binjira mu madirishya bajya mu byumba abo bana barwariyemo babashyiriye impano abagore babiri muri aba bakorerabushake bibumbiye mu ishyirahamwe ryabo ni katarina zinovic perezida waryo ari kumwe na helena washimye gutanga izina rye rimwe gusa I danas se skupilo 50-ak volontera na četiri lokacije. Tri- uyu munsi abakorerabushake mirongo itanu bahuriye ahantu hane hatandukanye harimo hatatu muri zagreb n'ahandi hamwe muri cakovec twatanze impano zigera kuri magana atanu Stotinjak manje više poklona.
Ma svaka akcija prođe odlično i mi se dobro zabavimo.
ivyo twakoze vyose vyagenze neza kandi twishimye nk'abakorerabushake abana bararyohewe ntibariko bariyumvira ku bihe bibabaje barimwo mu bitaro kandi nibaza ko n'abakozi bo mu bitaro nabo babafasha kubazanira umunezero mu buzima bwabo bwa buri munsi nibaza ko igikorwa cose cagenze neza twese turaryohewe twese duhimbaze noweli Da im Malo Još donesemo više.
sreće, da, u život i Da, od da.
ovako u svakom.
abana bareberaga abakorerabushake bamanuka ku gisenge cy'inzu bo bahagaze ku kabaraza ko mu bitaro barebera mu madirishya umwe mu baganga bakurikirana aba bana andrija mikurinik yavuze ko iki gikorwa cyazaniye abana umunezero kandi kiri mu bituma bashobora koroherwa Što se tiče djece, kada djeca završavaju u bolnici zbog raznih bolesti, bilo zbog nekih kontrola, to je njima uvijek...
naho ku bana iyo bageze mu bitaro kubera indwara zitandukanye cyangwa kwisuzumisha ibyo ni ibintu buri gihe bibabangamira iyo babonye uburyo bwo kwishima iyo hari ikintu cyiza kibatunguye mu buryo bwiza iyo bahawe impano buri gihe biba bishimishije kandi birabahumuriza bigatuma akazi kacu nk'abaganga cyangwa abandi bakozi bo mu buvuzi karushaho kutworohera kandi mu buryo runaka natwe biradushimisha Značajno i olakšava posao i na neki način i nas same uveseli, tako da aba bana batunguwe muri ubu buryo bagahabwa impano byatumye bagaragara nk'aho nta kibazo cy'ubuzima bahanganye nacyo biciye muri noheli ibyumvikanisha ko noheli koko ari umunsi abana baba biteze guhabwa impano kubera ko tuba mu isi irimo imico itandukanye imiryango imwe n'imwe mu butaliyani naho bakoze iki gikorwa cyo gutanga impano ariko kuri noheli y'uyu mwaka bakora agashya mu bagenewe impano za noheli y'uyu mwaka hagaragaramo n'inyamaswa zitandukanye mu miryango myinshi yo muri afurika naho umunsi nk'uyu abana bategereje impano ariko hakabaho igihe ababyeyi babatera ubwoba bababwira ko nta mpano bazabaha mu gihe baba batakoze neza aha baba bashaka ko bakora neza cyane cyane nko mu ishuri babona amanota meza kubaha impano ya noheli ikaza ifite n'ikindi gisobanuro cy'ibihembo by'uko bakoze neza ku ishuri
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ingene noheli iriko irahimbazwa ijya n'ino ku isi nubwo hari abakristu benshi bahimbaza umunsi mukuru w'ivuka rya yesu bari mu ngo zabo n'imiryango yabo hari n'abandi bakristu bamaze imyaka igera ku icumi bamwe ahubwo irarenga bariko bahimbaza uwo munsi bari mu nkambi z'impunzi bamwe mu barundi bari mu makambi ya ndutana nyarugusu muri tanzania bavuganye n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika james jovin cyaba nk'impunzi yo mu ikambi y'inyaruguso impunzi y'umurundi abamukoze ku mpakajyo ko kwifuriza umunsi mukuru mwiza wa noheli uyu ni umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane hamwe n'umwaka mushyashya mwiza duce twinjiramo wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu imana ibikunze kwifuriza inshuti abagenzi bari mu gihugu cy'amavukiro ngaha mu ikaminyaro gusabwa n'impunzi zose ndetse n'abarundi bose bose iyo bari hose ku isi inshuti batwakira abatanzaniya umunsi mukuru wa noheli mwiza hamwe n'umwaka muhire mushyashya w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu uzabera w'amata n'ubuki kwa jana nitwa hamisi nkaba ndi umwe mu bari mu ikambi nyarugusu tukaba tugiye guhimbaza umunsi mukuru wa noheli duma turabishima uko biri kose nkaba nshimye kwipfuriza umunsi mukuru wa noheli abari kure yanjye nko mu gihugu mpereye kuri mushikanje kabura silivana ari ngaho i butaganza namanukije rwose hakaba hariho mu byaranje ari ngaho mu ntara ya rutana hakaba hariho baraza wanjye ari buraya ari muri amerika nawene yitwa Tierimani akiza nawe n'umwana muramukije rwose bose ndabifurije noheli nziza e, ku izina nitwa Niragira Hasani nkaba nshaka kwifuriza umunsi mukuru umuryango wanjye aribo Jean Bosco Nizigimana Imerde Dusabe Sterine niyo kwizera Berize Evyukusenge Bienveni na Nishimu Elfaze Redempteur ndetse n'abandi bose nifuze kubaha ubutumwa bwa joye noel bahimbaza umunsi mukuru wa noel mu mahoro bawakirana igishika ahanini nibaza ko imana iri kumwe natwe bisigaye imana izobikora turi mu nkambi y'ubuhungiro ndabizi wenda inzira z'imana zirenga igihumbi ejo ni heza nitwa nyandwi janine nkaba ndi mu gihugu cya tanzania mu nkambi inyarugusu nifuje gutasha umubyeyi wanjye ari mu gihugu cy'uburundi niyo kindi diroza musaza wanjye ari mu gihugu cy'uburundi ndayikeza hezekiyeri na nahimana filibert na mukuru wanjye kabura odeta na minani jean bosco ari mu gihugu cya tanzania n'umugabo wanjye baramuhanze desire ari mu gihugu cya tanzania barasuzana ari muri nduta none nashaka gutasa inshuti zanjye hariho umuhungu wanjye ari mu kinama yitwa bagwiza paul ndamutahize n'abuzukuru banjye bose hariho bagwiza paul hariho emmanuel hariho na na ndayiragize ndabipfuriza umwaka musasa izina banyita tuyisenge giriyete nkaramba mu nkambi ya nduta hama kuri ibyo ndatahije abagenzi twiganye bari mu burundi nkongera nkatashya na shangazi cecile nkongera nkatashya na shangazi ari ngaha nyine induta yitwa joseline nkongera nkatashya n'abagenzi twiganye harimo umwe yitwa mukatora n'undi yitwa Diana ndatashya hamwe n'uwitwa Ramberi hamwe na Muvunyi Kanahimana Dorine mba mu nkambi ya Nduta ndipfuza kwipfuriza umunsi mukuru abagenzi banjye nk'umu- nk'umugenzi twanye sinyabenda ndamwipfurije amahoro abagenzi banjye bari mu burundi ndabipfurije amahoro na shangazi ari mu burundi ndamwipfurije am- ndabipfu- ndamwipfurije amahoro abashe kurya noheri neza ayihimbaze neza ndetse n'abagenzi bose noba mfisi no mu nkambi ya nduta bose ndabipfurije umunsi mwiza akazina kanje nitwa ntihabose domitira batazira mama juriyete ndi mu ikambi y'induta nagomba gutasha yanwari yanamuvunyi hamwe na bigirindavyi emanweli ari mu ikambi y'ubugande nawe ndamutahije n'abadamu biwe hamwe na rwandanga na- numva ngo ubu ngasigaye akora imuyinga nawe ndamutahije imana ibahezagire ni uko twari kubatasha yari jewe ntihabose domitira akazina nitwa bucumi jean claude nari nifuje gutasha ababyeyi banje ahantu nta- nari nsanzwe mba mu gihugu naba muri provinsi ya nyandarake mu ntara ya makamba aba nifuje gutasha mama ari mu ntara ya rumonge mbayahagada foroza aba nifuje gutasha mushikanje faransine nduwimana aba nifuje gutasha muramwanje ari makamba manuel habonayo aba nifuje gutasha mushikanje nyabenda aba nifuje gutasha na na baramwanje bari mu- nyene mu ntara ya makamba baramu b'umu- basaza b'umugore hanyuma katina nitwa bucubi jean claude baranzi nsanze nicaye muri nyarugusu nitwa kizimana terasi Eh, nkaba nifuje gutasha eh, ndarusanze matiyasi ariwe papa ambyara ari ngaho igitega igishubi mu rukiga nkaba ngarutse ku muhungu wanje bukuru yohani akaba ari mu rutana akaba ari mu rutana i bukemba muri gihofi aho mu gicaca nkaba ntahije na mushikiwe ariwe mukobwa wanje nyene babana n'uwo bukuru ngaho i gihofi ariwe twa zawadi basi nkaba ntahije n'uwitwa burahimu nkaba ntahije n'uwitwa patirisi
ejo rya amerika turabandanye n'ikiganiro kidasanzwe ca noeli twinjiye rero mu gice c'aho duhamagara abatandukanye baturungikiye nimero kugira ngo bashobore kwipfuriza ababo noheli nziza mugenzi wacu edi rwema yavuganye n'abakunzi bacu batandukanye kuri telefone bamurungikana izi ntasho amazina nitwa aroni tuyisenge mperereye mu karere ka kayonza mu burasirazuba bw'u rwanda ndifuriza noheli nziza umuryango wanjye ndetse nkanawifuriza kuzagira umwaka mushya muhira wa bibiri na makumyabiri na gatanu ndifuriza um- noheli nziza mukuru wanjye uri i musanze Eh, ndifuriza noheli nziza ba mama bacu na ba marume bari mu majyepfo y'u rwanda i butare cyane cyane ndanifuriza noheli nziza abanyamakuru bose b'ijwi rya amerika ndabakunda cyane kubw'ibiganiro byiza mudahwema kutugezaho buri buri munsi ndifuriza kandi noheli nziza eh, abanyarwanda bose muri rusange baba bari mu rwanda baba abari mu mahanga bose ndabifuriza noheli nziza ndifuriza noheli nziza abadivantisite munsi wa karindwi bose aho bari ku isi ndetse na hano mu rwanda amazina yanjye nitwa mugwaneza grace ndi i kigali mu rwanda nibyo iwacu ndifuriza noheli nziza masenge wanjye uri muri amerika dusabe ndongera mwifuriza noheli nziza n'umwaka mushya data wacu uri muri suwede bita rudahigwa n'inshuti zanjye n'abo dusengana muri gurupe abanyamuhamagaro kandi nawe ndayikwifurije umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu tugiye gutangira niteguye kuzawukoramo cyane kuko uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane sinigeze nkora cyane nk'uko mbishaka ndumva ngiye guhagurukana izindi mbaraga cyane dukunda kubakurikirana cyane ibiganiro byanyu ego amazina yanjye y'ikirundi banyise nyunganira jean batiste abantu i bujumbura bafite abagenzi n'abavandimwe n'ababyeyi banjye bari ruguru babana atatu bifuriza nawe nziza umuryango wanjye abana banjye n'umudamu wanjye ababyeyi papa na mama abavukanyi n'abashikanje abatantine umuryango muri rusange wifuza noheli nziza n'abaguzi n'inshuti bose bavuga noheli nziza n'umwaka mushyashya muhire murakoze cyane nitwa manirambona desire nkaba ndi mu gihugu cya omani nkaba ngombye kwipfuriza noheli nziza n'umwaka mushyashya umuryango wanjye uri mu burundi madame wanjye ndayisenga felicite hamwe n'abana banjye irakoze kirisi na faniyera na yese na adonayi na birinera kingi yego n'abandi bagenzi baba banyumva ntenze kuvuga amazina wi merci beaucoup ndishimye cyane rwose kubona uno munsi ngira ubuntu bwo kuvugira ku ijwi rya amerika naheruka kuvugira ku ijwi rya amerika kera cyane rwose nitwa tuyisenge jambye nkaba ntuye aha muri kenya nkaba ndahamaze imyaka itanu nagoma nipfurize noheli nziza mumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika nkunda cyane kuba nkunda kumu- kumviriza ibiganiro byiwe diane minahazo ndatahije kandi n'abifurije noheli nziza n'umwaka mwiza na diane ma petite sere baritirano ndatahije nongera nifuriza noheli nziza grand frere ari ngaho mu rwanda ndamukumbuye cyane rwose ndatahije nongera nifuriza noheli nziza mama wanjye butoyi gororioza ari ngaho mu burundi ayibubanza ndatahije cyane rwose nifuriza papa wanjye ndatahije cyane rwose nifuriza noheli nziza mutoyi wanjye ndatahije cyane rwose nifurije bwayimba rodonavine ayibuba- ayibujumbura ndatahije cyane rwose nifuriza claudeta ari ngaho muri belgique ndatahije cyane rwose nifuriza noheli nziza claudine ari ngaho muri egypte ndatahije cyane rwose nifuriza noweli nziza gayizi telesiforo muyomba wanjye ndatahije cyane rwose nifuriza noweli nziza n'inshuti zanjye duturanye ngaha muri kenya ndatahije cyane rwose nifuriza noweli nziza n'abavukanyi bose bariko barumviriza ijwi rya amerika merci beaucoup murakoze cyane amazina ni uwizeyimana jonas nkaba ntuye mu gihugu cya tanzania aho bita mbeya agomba ntashe abavandimwe bari mu burundi cyane cyane abari ingozi komine kiremba hariho ababyeyi banje aho bita ku musozi bita cagwa ndabasuhuje bose aho baherereye bene wacu umwe ari muri cankuzo mishiha uyundi ari muri ruyigi uyundi ari bujumbura bashikanje aho bari hose mu ntara ya ngozi kansuhuze abari bujumbura ni benshi banzi kansuhuze abari muri rumonge haswa mu minago reka nkasuhuza abari mu rwanda nkasuhuza abari malawi abari muri tanzania aho sanzwe ndi reka nkasuhuza abari uganda n'abari kenya reka nsuhuza abari muri australia nsuhuza abari muri amerika na norvege reka n'abari muri canada aba ndabifurije akaririmbo ko kariko kose ka noheli kaba gwe neza namwebwe ndayifurije noheli nziza ngaho muherereye
ijwi rya amerika no ngaha duce tusozerera igice ca mbere c'ibiganiro vyacu vy'uno munsi wa noheli mwakoze kudutega abiri kuri mikoro no muhinga bw'ivyuma mwari mwazindukanye na diana ninahazwe etienne karekezi yaraduhagarikiye twese rero ku izina rya bagenzi bacu mudukundire tubikebanure tubifuriza noheli nziza turasubira mu biganiro biri imbere biza kubandanya bishimikira ku munsi mukuru wa noheli duhimbaza uno munsi muri ivyo biganiro nk'uko twabigize uno munsi turaza no kubashikiriza indirimbo zitandukanye zibafasha guhimbaza uno munsi noheli nziza nshuti bakunzi bacu